Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm jana kane n'ibice bitatu i kigali no kuri mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda twumvirikanira ikisoro kuri fm mirongo munani n'umunani n'ibice icenda ya voice of muhabura mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga inyuma yaho mu rwi seni ujejwe gutunganya amatora mu burundi utangarije ikirangaminsi c'amatora abashingamateka abakenguza amateka n'ayabajejwe abajenama buma ku mitumba bamwe mu bazokwitoza barimwo bazokwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bariko baramenyekana uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushingantahe Dieudonne Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ntibyagenda uko yabyipfuje mu kwezi kwa cumi na kabiri niho yemererwa n'umurwi seni kuja ku rutonde rwaza kwitoza mu matora abashingamateka atekanijwe mu mezi ari imbere two kwibutsa kw'amatora y'abashingamateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka mu gihe y'abakinguzamateka atekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kw'indwi amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi k'umunani imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe cyo kwiyamamaza nk'uko rero twabibabwiye mu kanya uyu munsi turi kumwe n'umushingantahe Dieudonne Nahimana amaze kwemererwa kuzo kwi kuzohiganwa atabikishije mu mugambwe mwaramutse neza umushingantahe Nahimana
baramutse muri aho murakomeye ngaho
yego tumeze neza bujumbura harapfutse nta zuba ryinshi rihari nta n'imvura hameze neza ni vyiza cane rwose Eh, mutubwire rero icatumye mufata ingingo yo kwitoza amatora imirije
Ah, ubwa mbere ho nuko musanzwe mubizi kuva ah, kuva kera kuva nkiri muto n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura akazuza keza kabo n'akazuza keza k'igihugu rero ah, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nkuko mwayibonye bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi basabye yuko nabaserukira mu matora yara- yari yateguwe ku y'umukuru w'igihugu hanyuma ndemera kwitoza mugabo ndababwira ko ntashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njamo kuva mvuka navuga nti byiza ni uko amategeko abinyemerera reka ngende nk'uwigenga rero kuva ico gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi igihe cose namafise ugwaruka ejo bundi mperetse gutanga ima- eh, impapuro ah, mpa- z'umutsindo ku bw'abaheje kwiga ivyo vyigwa vy'uburongozi bashika ku majana abiri na mirongo itatu Ah, rero nda- ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu cane cane abagwaruka rw'abakristu bari mu mashengero atandukanye kubabwira yuko iby'ubuzima bw'igihugu bibaraba nabo nyene hanyuma nabo barasubira kumubaza bati none kubera iki nawe utotuja imbere nk'uko wabikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ukitoza kuko twari twagiye mu vy'amatora y'umukuru w'igihugu naho turabiko turongo uduserukira mu nama nshingamateka yigenga agashobora gushikiriza ivyiyumviro vyiwe rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora nicyo gituma rero naciye nemera ko kubaja imbere kugira ngo nshobore gutanga ah, kandidatire yanje mu bijanye no kwitoza mu nama nshingamateka ico kibazo mushikirije c'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi mwama muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwa dusumira namwe mwararonse urupapuro rw'umutsindo canke agashimwe eh, mu gukarisha ubwenge ku- mu vyerekeye uburongozi eka no gutwara leadership eh, ibintu vyabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe
ego ubwa mbere nashaka gukosora gatoya ku byo mwavuze mu ntangamarara amatora y'abashingamateka n'abahanuzi ba komine azoba itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda ni ukuvuga Ah, ni kwa gatandatu, nivyo.
Ah, rero nka- nkazo jewe nkazoba nitoje nk'userukira abarundi n'abarundikazi bo mu ntara ya bujumbura nshasha kuko ah, baherutse gusubiramwo ibijanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu ah, ubu- ubu hari intara zitanu rero bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za bubanza ah, cibitoke ah, n'amwe mu makomine yaragize intara y'ico bita bujumbura rural abo hose hari mu ntara imwe ya bujumbura rero je nitoje mu ntara ya bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi mba ah, kugira ngo nshobore guserukira abari n'abamikazi bazonyizera hari abantu bashobora kwibaza ko kwitoza ku giti cy'ubumuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe kanatsinda ko n'imigambwe nayo nyine kenshi na kenshi usanga itoroherwa mwebwe amahirwe yanyu angana iki
Ah, nibaza yuko ah, jewe mu buzima bwanjye kuva kera n'abasanze banditse nkunda ibintu byoroshe ko gusa byoroshe ariko ni uko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika mm, biciye mu mu kwizerwa n'aba- n'abamutora canke amushyigikiye rero ntibyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga ah, uwigenga asabwa ibice mirongo ine ku ijana ah, kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara agaserukira mu gihe ab'imigambwe basaba ibice bibiri ku ijana gusa mu- mu gihugu cyose Ah, rero um, ndabye abazotora mu gisaga mu mu ntara ya bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'ibihumbi amajana atandatu cyangwa amajana indwi gutyo Ah, rero bisaba abantu bashika ibihumbi amajana indwi bazontora kugira ngo nshobore kwinjira mu nama nshingamateka si ikintu coroshe mu gihe uriko urahiganwa n'imigambwe ibisanzwe uriko irakora kandi ifise uburyo butari buke ariko rero ndabye ah, ibikorwa maze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu nkorera muri kino gisagara ah, byagize akamaro ku rwaruka rutari buke rw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana ndafise ivyizigiro yuko hari amahirwe menshi yuko abazonyizera kugira ngo ashobore kubaserukira mu nama nshingamateka cane cane ah, muri kino gihe nibaza yuko ah, urwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo bagashobora kubaserukira nizera ko n'abari mu migambwe mu rwaruka bazontora ah, kubera ko bumva yuko sanzwe nzi ibibazo basanzwe bafise kugira ngo bashobore kubaserukira murashobora kutubwira icyatumye muhitamwo intara ya bujumbura
Ah, ubwa mbere hoho ni uko ah, ariho mba- maze igihe kinini ndahaba naho atariho navukiye navukiye mu ntara ya muyinga ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye canke aho uba umaze igihe uba ushobora kuhitoza rero ah, imyaka hafi mirongo itatu ndayimaze mu gisagara ca bujumbura kandi sinashitse nicara narakoze ibikorwa bitari bike tanguza nk'ishirahamwe rya new generation ryafasha kugaruka iyo myaka yose muri kino gisagara hariho ah, ni umusanzwe n'umumenyeshamana cyangwa inigisha ijambo ry'imana nk'umwungere mu ishengero mfise ibikorwa nakoze mu masengero atandukanye hariho ah, ariko kandi niho mfise umuryango abana banje ba- ba- bakuriye ah, kuko hagiye mu by'uburongozi abantu barakurabira ku cyitegererezo cy'umuryango wawe kutari umuntu utagira aho uhagaze rero, ah, ni- niho byoroshe ko umuntu ashobora kumbona ariko rero kandi um, ndifuza yuko mu bantu bazoserukira abandi muri aya matora batoba abantu baserukira intara baja mu gake hanyuma ugasanga n'ibibazo vyaho ntavyo bazi nibaza ko ibibazo vyo muri kino gisagara ca bujumbura ndabizi cane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkorera ibikorwa vyanje vya misi yose n'icicaro gikuru c'ibikorwa ndongoye niho bisanzwe kiri
ku bwanyu mwihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti cy'umuntu yigenga byoba nk'ibihe aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemwo kwitoza nk'umuntu yigenga nibaza ko mwabiciye hirya no hino mukabona ko aribyo bikwiye nta ntambamyi zishobora kuhaba
intambara zirahari iya mbere nayivuze niyo ijyanye n'ingene ah, bashyizeho itegeko rigenga amatora cyangwa n'ibwirizwa shingiro ba- basabye ah, yu- ibice byinshi cyane ku wigenga ni ukuvuga leta yo gusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambwe icya kabiri ah, ni uko ah, abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu udashobora gutuma ashobora ku- ico ashikirije ko cogira uburemere ariko biko arabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baratawe yuko ah, inguvu z'umuntu abaserukira zizivana n'uko ari mugamba cyangwa atari mugamba ivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira Ah, rero ni intambamyi gatoya ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira nayo nyene ikindi ni uburyo Ah, murazi yuko ah, mu- iyo ugiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufise uburyo butari buke abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe cyangwa hamwe bagakoresha bimwe ugasanga naho bitemewe uburyo bw'igihugu ariko ah, uwigenga utegereza kwikora ku bagenzi ah, bawe n'inshuti urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga ah, keretse hari abarundi bagushigikiye ku bw'ibyo rero bidasaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijyanye eh, n- n'imyamamazo umuntu aronke abantu ngaha ah, b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo ushobora kuja mu myamamazo rero intambamyi ziriho ariko ah, ntitwibaza ko zizoshobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore ah, ku- ah, kurengana amatora ikindi ntambamyi itari nini cyane ariko kameme ari ikibazo ni uko mu burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri muvanse cyangwa muri opposition ni ukuvuga umuntu wese akubonye akubaza ati kutari mu mugambwe kumburi ku butegetsi kutari mu mugambwe urwanya ubutegetsi none uhagaze hehe Eh, twebwe rero mba nk'abige turi abantu bahagaze hagati na hagati ntuba uri mu mu bo twita abantu muri opposition kuko ntuje guhu- gu- gu- kuvuga gusa yuko urwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri muvanse ni ukuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo igihugu gifite gutorega umuti Ah, rero ku bw'ibyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi Ah, hariho n'akandi gatoya kagiyemwo abantu bamwe bamwe ba- ba- ba- bambajije Ah, ni uko no kuri lisite y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije ah, amazina yose yitwa dieudonne nahimana bamwe bagaca bibaza rero ngo mbega wagiye kwicoza mugambwe canke kandi tukakubona kuri lisite y'abigenga ariko nashaka kuvuga yuko hari uwundi muntu si jewe jewe ndi uwigenga ndi kuri lisite y'abigenga
Eh, ikibazo c'uburyo turakigaruka ko ika muravuze intambamyi eka turaza kandi no kubabaza ivyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushije abandi nk'uko bavyihweza igihe cose hagiye gufatwa nkingo nkizo uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze ivyo turo- turabigaruka ko ariko kandi nashaka tubanze duhe ni- n'akanya umwe mu banywanyi b'iradiyo yacu bafise akabazo majambere enoc muri aho
amahoro amahoro muri hehe ga majambere
twe duherereye neza na neza i burundi mu ngagara ni byiza mu cyane ngagara muri ka- mu gisagara cya bujumbura eh, ni ukuvuga muri ville politike ni byiza cyane rwose
kapitale kapitale mu- eh, ni ukuvuga turi mu gisagara cya bujumbura ni byiza cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro
Eh, twebwe nta cyiyumviro dufise mwotubwira Bo, icyo mutubazi turi ko tuvuga ku byerekeye amatora yimirije mu burundi turi kumwe n'umushyirantare diodone nahimana ah, zo kwitoza ah, yasabwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura kugira ngo yitoze ku giti ciwe c'umuntu yigenga Ura- urafite ikibazo cerekeye ayo matora ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora guhiganwa muri ayo matora
Abanye- abanyagihugu bigenga nta ngorane barashobora kwitoza nta kibazo amahoro arakwiye amahoro arakwiye turetse yuko baba ba- ari abantu nyine batu- batabona igihugu iyo kiriko kiraja
abo ni bande
bamwe bamwe mu abanyepolitike baba bariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu burundi abari hanze n'abari mu burundi ubwo rero Eh.
wowe uzoraba mu gutora uzoraba umuntu ah, yumva ibintu by'igihugu ni kuri kuravuga
ni ukuvuga twe mu gutora mu gutora ndashobora kuraba umuntu ariko arashyira igihugu mu iterambere ya demire karandi ishike twese tumeze neza
ni ukuvuga ko muza kwihweza imigambi ariko urashikiriza mu kwiyamamaza si byo
Eh, ni vyiza cyane rwose urakoze majambere enoka
ni ukuri tumeze neza ngaha imigambi turiho turabona nta rusasu ruriko ruravuga nta nkoheri iraturika mu burundi turi tumeze neza cyane ni vyiza cyane rwose reka tuje no kumushigana hahe eh, umusesenguzi niyitanga simon muri aho
urameza muri aho muri hega simon
ubundi buri mu rwanda mu majyepfo murakoze kuma umwanya ni vyiza urakoze kuza mu kiganiro murisanga murafite ikibazo murafite icyumviro
kandi bitwara byose mu buryo bubiri eh, ikibazo ni- n'inyunganizi tubitwara gutya ese umu- umukandida kuba a- ari umukandida wigenga aho ngaho mu burundi nk'uko amatora ateganyijwe kuri we wa- wa- wari utangiye kubivugaho uvuga ngo imbogamizi yaba abona bishobora kumugonga mu- mu- mu- mu- muri poroje yo kwiyamamaza ese kuri we kuba yari umukandida wigenga hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka n'imiryango igiye itandukanye we ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka risanzweho n'ubundi ye barabyumva ati abatekereza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bwa mikoro uburyo bwa mikoro kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara ah, bije ndende y'ama- mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwa- bwa- bwo- bwo bwo gutegura kugira ngo kampeyini irangire neza bitwara uburyo bwa mikoro bwinshi kuri we ah, arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida wigenga nta nta muganga wamutanze runaka ngo wenda awugendereho hanyuma wenda ikindi anambwire ese kuko kuko iyo bavuze ngo umukandida ngo ni umukandida wigenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida uh, utigenga ibyo ni umukandida yatanzwe na na na n'ishyaka runaka bigenda n'urugero wenda kuba uh, umukandida wigenga agenerwa iki mu buryo bwa bwo kugira wenda nka deparasoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye eh, no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza hanyuma arambwira afatwa ate mu buryo bwo ku- bwo kwiyamamaza mu buryo bwo kugira ngo wenda tube yenda agiye kwiyamamaza ahantu bigende neza usange wenda bamubindiye umutekano we afashwa ate nk'umukandida wigenga cyane ko nta shyaka riba ri- rimuri inyuma we ntubavuge ngo riraza kumuherekeza hanyuma kugira ngo Burundi eh, umukandida wigenga biramworohera ko usanga akenshi na kenshi abakandida bigenga kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi usanga bafite ikibazo cy'uko bo nta nta fasiritisi baba bari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi Nawe yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'ah- n'ahandi mu badepite nubwo ashaka kwiyamamaza tubwire nimba nta nta mbogamizi arimo abona gushaka kuzamugonga kandi a- a- a- anatanze n'umucyo avuge ku muhate yagize kugira ngo abe aho ngaho a- a- atekereze kujya kwiyamamaza aho ngaho pe yego Ibyo niba nta
Um- ntabyo yagiye kuri- agira ati mugonga kugeza aha ngaha kugeza aho yemereza ngo atire yikemerwa Eh, murakoze umusesenguzi nitanga simo reka utubazo twawe nka tune dutatu eh, tuduhe mushikana Dieudonne Nahimana akabazo ka mbere kerekeye eh, ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi bamushigikira ari ko yitoza ku giti cy'umu- cy'uwigenga na, na mikoro n'ukuntu af- yoba afise uburenganzira bumwe n'aba eh, n'abariko bari baza kwitoza batanzwe n'imigambi n'imigambwe eh, ubu- cyane cyane bavuze ki- kibazo cy'uburyo n'icizere bafise ko ashobora ku, gushika ku migambi ishinze duga kwijambo eh, Dieudonne Nahimana
urakoze Eh, imigambwe ni ni abantu baja hamwe bakahuza ibyiyumviro hanyuma bakagira eh, ababarongoye bakaja hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye mu bwafise ibyiyumviro bitandukanye nikumbure n'ibyo mu yindi migambwe ariko ntibiba bisigura yuko aribo bantu baba bafise gusa abantu ba- ba- bakurikira abantu ba- baja mu mashyirahamwe ah, ategamiye ibintu bya politike hariho abaja mu mashyirahamwe yo ku- yo kwiteza imbere aho bose baba bagize umugwi w'abantu bari ahantu bafise umurongozi abakurikira rero je maze imyaka myinshi ndiko ndakorera mu mashyirahamwe ah, eh, bi- bavuga ko effectivement amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike naho iryo jambo ntaryemera cyane ah, kuko aba afise uburenganzira mugabo ah, kumbura akaba asanzwe yitwa umugambwe kubwiza rero si umuntu yadutse gutyo canke ah, aribwo bwa mbere ndabitanguye ah, ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye kumushobora gusangano n'imigambwe imwe imwe ah, abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri rero ku bw'ibyo ah, nasanzwe mfise abantu babisavye nico gituma umuntu adashobora guhaguruka ngo yi- avyiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora Ah, ikirarero ni ukuraba abo mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho nitoza mu kibazo c'umukuru w'igihugu uravye ah, aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi kunshigikira urabona ko tutari abantu bake mu gihugu kandi cyari mu gihugu cyose kandi twarabitanguye turarangiza Eh, byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka ariko abagenzi icuti umwe wese yaratereye muco ashoboye abo nigishije abo nareze a- a- abampa umuduga abampa amafaranga abampa ibisabwa baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize rero nibaza ibyo byari bigoye cyane gusumba iby'ubu ah, ba bantu nyine twame turi kumwe n'uyu munsi nibona ibyo ko bazaba bari kumwe nanjye n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo ah, dushobore kuja mu matora neza kandi gushika ah, aho amatora arangirira rero icyizere kirahari ah, nta- nta muntu yoba yoba ari ikijuju kugira ngo aje mu kintu azi neza ko ataco kizoshikako hari abantu babivuga kubera ko baba baharuye bivanye ku mbure n'ingene babona ibintu ariko hako umuntu yoza kwinjira mu mugambwe gusa kugira ngo arondere amajwi atorwe nari gushobora kubikora imigambwe bisaba canke na je yari abona gushobora kubisaba akanyinjiza muri iyo migambwe ariko nanse gutakaza akarangamutima namanye nanse gutakaza abantu n'ameserukira basanzwe kumbure batari mu migambwe n'abari mu migambwe banyemera banyizera uko nyene uko nsanzwe ndi nsanzwe ndi umwungere ndarongoye abantu mu bikorwa vy'imana naho ntabinjiza mu kuntora kubera ko ivyo n'ibindi tuba duhuriyemwo rero si ibintu nagize kubera umuntu atakaza umwanya canke ibikino canke adafise ivyizere yuko bizo- icyizere c'uko bizokunda yego Ega, mu mu kanya twabuze intambamyi zishobora kuba ariko murashaka kuvuga eh, ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi eh, uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu eh, mu- mwavuze ko muri- mu tangabutumwa mwungere mwa- murafise eh, ikiganiro cya televiziyo gihambaye cyane rwose mu Burundi eh, abantu benshi bakurikirana eh, mu cyongereza bavuga talk show mu hariho rero eh, mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe eh, muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku byerekeye ukuntu abanyagihugu bazobizera i- i- ibintu mufise murusha abandi n'ibi
icya mbere ni uko jewe ibijyanye n'iby'uburongozi si ibintu ndinda kwiga cyangwa nagiye kwiga ni ibintu byaba biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato mato ayisumbuye ahantu hose namye ndi namye ndere- namye ndi umurongozi kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babayeho ibyo byatumye rero mubona nkora ibyo bikorwa byose kwitaho abana baza mu ibarabara bagashika kubugeza aho ba bashirukira igihugu mu makungu bakaba abantu bangiranwa kuba umuntu wanguye amashyirahamwe yo gu- yo kwiteza imbere amafite amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa byo kwiteza imbere bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose kwigisha inyigisho z'uburongozi eh, maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha rero eh, ugiye kubaza hari abantu bashobora kuba batanzi kumbure no mu maso mugabo izina bararizi kubera eh, imyaka iheze naterera ibishoboka byatumye eh, hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu ah, ah, haba mu burundi anyize aka- bakampa ku munsi wo kwikukira ikidari c- c'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijanye n'ivyo gufasha abantu ah, bari mu- bafite ivyo bak- bakeneye gutorerwa inyinshi z'ibibazo vyabo bafise Ah, narose ubushimwe mpuzamakungu bwinshi haba irahe muri hollande haba muri leta zunze ubumwe za amerika mu burundi mu bice bitandukanye kubera ibikorwa by'i- bijanye n'ivy'uburongozi nama nkora rero ah, icya mbere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi bimaze kuzana ibyamwe biboneka ikindi nacyo ni uko mu bijyanye n'ibihe igihugu kiba kiriko kiracamwo umuntu ingene aba yaritwaye akitwara neza ku buryo utisanga watakaje imyifato yawe kubera ko wirukira amaronko undi muntu ariko ndirukira amaronko abanzi mu bikorwa bya minsi yose hari umuntu mubura akakubwira ati jenge nanze kwitoza ko umushingamateka abwira nzoronke exoneration nza n'imodoka zizimbutse canke ndonga umushahara w'imiliyoni zitatu ku kwezi canke iki ariko ibyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise mfise akazi keza mfise uburyo bwo gushobora kubaho singiye kurondera inyungu ndiko niyumvira gusa ahubwo ingene ntushobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza hanyuma habeho no gufasha kugira ngo nihaba ari amategeko ariko araza atari meza yokononera ugwaruka akononera akaza k'igihugu umuntu naho atuba afite ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumbura ari umwe canke abamwemera abari nka babiri canke batatu mugo uba ushobora guhaguruka ukavuga uti iyi kintu mucirinde murabe ntikizave cononera akazuba k'igihugu tugarutse ku kibazo c'uburyo naco mwize kuvuga nk'abantu bitoza kugiteka imigambwe usanga kenshi na kenshi abanyagihugu abanywanyi b'umugambwe bashobora gushira amahera hamwe sinzi ukuntu vyifashe ku vyerekeye imfashanyo muhabwa na leta ico kibazo coco mwebwe muzobwica hirya no hino gute
birazwi neza ko twaragize n'inama na seni barabenshi baguye dusubiramwo n'ejo bundi nta mafaranga leta batanga ku muntu kubera ko agiye kwitoza kera barashobora guha imigambwe imiduga cyangwa iki ariko ubu nta nibaza ko ubwo buryo budateguwe rero nta na rimwe no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta nta n'amafaranga atanu yaduhaye cyangwa abantu bari mu nzego bashobora guterera oya umuntu wese agerageza kubaza abagenzi inshuti jewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri byasabye yuko nk'umuryango twumvikana ariho umugambi nari mfise wundi gukora ikindi kintu cy'umuryango ariko avuga tutireka twabigiyemwo ubwo buryo reka ubushiremwo hanyuma ubandanye rero n'ubu rero tugatangura guterereza n'ubu uriko aranyumva ejo niyabona tumuterereje amategeko arabyemera yuko duterereza inshuti n'abagenzi hanyuma umuntu azoduterera tuzomenyesha amakonte kuri banki canke nimero zo gutanga ko uburyo cyangwa umuntu ashobora kuvuga ati ndabibobatiza imodoka nihagera kwiyamamaza je nzobaha ubuhinga bwanje bwo muri canke kiriya biremewe n'amategeko ikitemewe n'amategeko no gusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere ibyo tutazokora ariko hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyine bazogutora nibo baheza bakaguterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika terasi muri aho terasi
turaho muri muhehehe
duhereye bujumbura mu gisagara cya bujumbura ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umushyira ntahe diodone na himana zo kwitoza agaserukira abanyagihugu mu ntara bujumbura akaba azo kwitoza ku giti cy'umunyapolitiki yigenga duha ku ijambo ikibazo cyiyumviro
ikibazo mfise ndabanje kumuramutsa kwanza umukandida diodone
rakumva ni byiza
ego rero jewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga amakenga mfise nuko mu burundi gutora abantu batari mu migambwe ibintu bigoye umenga kenshi ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru rero nashaka ndamubaze icyizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi usanga bigorana nshaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwizerwa atogwe ashobore guserukira abanyagihugu murakoze murakoze terasa terasa
hano
amazina yawe yose ninde
amazina yanjye ni telesiporo nizigama n'izigama telefone telefone uko tuko Oya.
turaganira ni ukubaza nanjye gatoya Mm.
mbega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri batoye umushingamateka
Eh, nara- naratoye bose ce
Eh, woba- wari uzi izina ry'uwo watoye uramuzi mwaraganiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushyika uyu munsi
Ah, eh, abo natoye abo natoye ndaba abo natoye ndabazi
wari uzi umuntu cyangwa wamenye umugambi reka ndeke nta kintu nawe utobyishyura mugana ashaka kubwira ngo ah, itandukanirizo riri hagati yo kuba umuntu yigenga namwe no gutora umugambwe abantu batora umugambwe muga ntiba- kenshi ntibanamenya n'uzo- n'uzobaserukira mu mugambwe ngene yitwa ariko jewe ntoye nk'uwigenga uba uzi ko nitwa nahimana diedone usavye telefone uyizi ari ico ntuma canke ari ico mbaza uraheza uka- ukambaza ukambwira uti eh, ikintu uzokimvugire gutya mu n'amashinga amateka canke uzi kuturabira ngaha ah, aho mu tubaye ingorane zihari itandu ikiz- ikintu ca mbere ciza ku wigenga ni uko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu w'imvuga kuri canke umuzi ko ari umuntu atari ivuga kuko arekare kumutora ariko iyo utoye umugambwe irya- izina ryose ry'umugambwe utoye niwo baguhitiramwo uwo baguha yuko baguhaye naka bamugize nimero ya mbere canke uwa kabiri rero icyizere mfise eh, ni uko ah, iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora bakavuga bati nje ndatoye naka kuko ndamuzi kandi azashobora kunserukira nta gutora izina ry'umugambi uwo ari we wose hanyuma bakazompitiramwo uwuzoza kunserukira kumbure sinzi namumenye ikiringo ciwe co gutwara kizorinde kigera- kihera nti- ntashobora no kunamwegera ariko uwigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma ico wifuza kumutuma muri amashinga amateka rero nagomba ngo babwire yuko iyize- icizere mfise ni uko ah, iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga ah, bivana naho n'ico yamaze kandi bivana n'uko abantu icyo abantu bamuziko rero ah, wowe ndakubajije ni uko utashobora kunyishura ubu mugabo ni ukuvuga nti icokubuza kuzontora coba ari giki ni ukuba utanzi cyane kubera ko ntigeze nja mu mugambwe nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nopfuma ntora uwonzi nzi izina ryiwe nzi aho nzomusanga nta gutora umugambwe uzoca umpitiramo gusa uwo uzoza kunserukira rero icyizere mfise nk'uwigenga ni uko umuntu azotora umuntu azi kandi ashobora kumenya ingana amushikiye
n'abakiriye mu uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza rwogo n'uruhe
Ah, ubwa mbere hoho ni uko ah, mu burundi turashatse icyo kibazo kenshi usanga ah, akaryo ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane murazi ko ni- n'ivyo myinyamamazo minsi mirongo ibiri n'umwe Ah, ariko rero ah, nibaza ko uko iminsi iriko iragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega eh, ivyifuzo imigambi ufise yotuma ibintu vyisununura bikagenda neza vyo bibihe nico gituma rero nk'ubu igihe c'imyamamazo nicagera tuzobabwira nk'umushingamateka je ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cabomotse kwibarabara ukaba uri uwubwira kugira ngo ufashe ubwitorera imuti gushobora gu- kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo ah, rimwe ugasanga niyo ubajije umuntu yaguserukira canke umushingamateka uti irya tegeko byagenze guta sinanaritahuye na neza ugasanga rero Ah, igihe azoba ari gusigura hazoba kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ah, ibibazo bafise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti igihe rero nicagera hazobaho gushikiriza imigambi ah, ego sico kimwe n'igihe uri kwitoza mu ku rwego rw'igihugu ariko n'umushinga amateka arashikiriza imigambi azo- ico azomarira abazoba bamutoye ni vyiza cane rwose tushimire rero telesfor ni zigama ku kibazo yashikirije reka kandi duhe ijambo bosco uwundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika bosco muri aho
Ego turaho muherereye hehe
Eh, mu gisagara ca Bujumbura neza neza mu Kinama.
ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego nashaka mwongera munyibutse izina ry'uwo mutumira.
ni umushingantahe diodone nahimana
Ego nyakubahwa Dieudonne Nahimana yarigeze kwitoza muri manda iheruka mu kibanza c'umukuru w'igihugu naho bitakunze.
yego uno munsi nimba ndabyibuka neza umenga yitoje nk'umushingamateka mu mbabarira sinabikurikiranye murazi yuko ijwi rya amerika ngati rifatira kuri interinete gusa yego
mbega no munsi ndagahunda mu mbazi uti mbega nk'ahavuka sinzi neza ahavuka hariho amazu cumi ajya bita ngo atwarwa n'uwo bita nyumba kumi hari icyo yigeze abamarira kugira ngo bashobore kwitoza ku rwego rw'abashingamateka nimba atacu yigeze abamarira kwa- muri ayo mazu icumi ni kuvuga n'aho azokwitoza ku rwego rw'abashingamateka ntaco azomara ntatandukaniye n'abandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe aba- abenegihugu ba- ba- basanzwe ntitwapfa gutora nk'umushingamateka wo kubwo rugero yategereza gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko ndabivuga ko byategerezwa mugabo nk'uwo uwo nimba atakintu yigeze amarira abenegihugu bajya bo mu- bo mu mihana cumi mu mongo cumi ni ukuvuga no ku rwego rw'igihugu ntacyo azomara ntatandukaniye n'abandi ihe nashaka ndamwibarize rero mbega ni ubuhe budasa nk'iyi nama nshingamateka tugiye dutore mu minsi iri imbere nk'umushingamateka azokora iki gitandukanye n'abo bandi batangwa no- n'imigambwe batangwa n'abi- bitoza ku giti cyabo muri make ngaha mu iyi sisiteme y'uburundi bavuga ngo ngo ni rise ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu giti cy'umuga- mu cy'umu- cy'umugambwe iyo sisiteme niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntaco bamarira abenegihugu ahubwo bakorera imigambwe wewe yabashyize hejuru rero natubwire nawe nyene ico yokwi- two- twomwitega ko azotandukanira ko n'abandi n'ahazobari ubuyigenga yego ndazi yuko amategeko ataba amategeko asa n'ayagoye kuri bo kugira ngo umushingamateka azokwitoze umenga utora umugambwe kuko umugambwe niwo niwo umenga urimo abantu benshi mugabo uzo usabwa amajwi makeya ugereranije n'uwigenga none uwo uwo diyodoni azoba abatumarira iki n'iki yategekanya guhindura ugereranije n'ubuzima busa n'ubuzimbye mu gihugu wewe hari ikindi kintu atari gutesha umutwe w'abenegihugu tumwiteze ko nk'umushingamateka akabazo kanje nayifuza guhana umunyeshamakuru nako murakoze bosco reka guha inyishu ah, arafite inyishu z'ibintu amaze kurangura
yego urakoze cyane um, ego niko mu rundi mu kirundi baravuga ngo ahakwishima ushimwa n'abandi Uh, jewe nibaza yuko wenda gutahura kuko kumbure nti- nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa uta- uta- utarunzi ariko uh, novuga gusa kuri nyumba ku nzu cumi noba uh, ngerageje ku- ku- kugabanya ku buryo butoyi bushoboka jewe mva mu ntara muyinga muri komine gasorwe ku musozi wa kinama rero urabye eh, ibyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sinonda kubidondagura uyu mwanya kumbure nzogera igihe cyo kubibamenyesha na- ndiko ndabamenyesha ibyo eh, nifuza gushikiriza eh, abarundi n'abarundikazi ariko birenze ibya- iby'inzu cumi Eh, ariko si naho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko narose nu- n'udushimwe dutandukanye kubw'ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero si umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosiyo eh, ugrondera kuri facebook canke ahandi hose wandike diodone nahemana foundation diodone nahemana foundation canke urabe site internet yitwa dnf bi uca ubona ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi mba niko ndarangura rero ah, ni wowe uzoheza ukavuga uti uyu muntu hari icyo yamaze cyangwa ashobora kumarira ah, igihugu ariko ndazi yuko ah, ntari umuntu yadukije cyangwa yaje gusa kugira ngo akore nk'iby'abandi ubwengere biba bisanzwe bimeze Eh, icyo uvuze uti mbega inama nshingamateka y'ibizo bitandukaniye ni eh, ah, hehe n'izindi ni uko demokarasi ah, ni ni- ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu bihe byo kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaze ko demokarasi mu burundi yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo- ama- ama- mirongo icyenda na gatatu ah, twinjiyemo mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na gatatu ah, ubu iriko irafata agenda yaciye mu- yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bica nk'ibiriya rero nibaza nk'uko wabivuze abantu batanguye kumva bati byari bikwiye gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ibyiyumviro guharira kubaza abashikiranganji kubabwira ibidakwiriye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi nizere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora gu- kugira ineza abarundi n'abarundikazi bose bitagira ineza gusa aba aba bashyize ku ntonde eh, mu migambwe yabo rero eh, igihe naba mfite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo nama nshingamateka nibaza yuko ubumenyi mfise eh, mu bijyanye n'iby'uburongozi eh, nama nigisha hirya no hino bwogira icyo buterere kugira ngo eh, amategeko atorwamo n'amashingamateka agirire ikimazi abarundi bose rero nibaza yuko igihe nicagera cyo kwiyamamaza iyo migambi uzo- izo yabashikira tuzohura uzomenya Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na gerard ndagijimana muri aho gerard muratwumva
ndabumva muri hehe
turi bujumbura ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro duga kw'ijambo
ego bashaka kubaza yego Eh, iki kiganiro turiko murabona ko kijanye n'ibibazo vy'amatora ibibazo vy'amatora navyo eh, abantu bama babiyaga ko rero turiko turabaza uwo mutumire mwatumiye eh, ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajamwo bose eh, sinzi ko yoba bifisemwo uruhara kuko ico usanga hariho amategeko mengo agomba kwigiza inyuma bamwe ariko rero nk'uko mwavuze yuko azomushinga amateka eh, yari akwiye kutubwira akabirya akabirya akabirya nyine akavuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azobazanye ah, canke akarusho canke akarusho azobazanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zirya ntebe ntiba- ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye Eh, ibibazo vyanjye vyari ivyo Eh, mugire kirisitu murakoze gerard Eh, mushiye na he- na himana
Then nashaka kugushimira kuri icyo kibazo ubwa mbere hoho ni uko je nta ruhara nabifisemo mu bijanye n'ingene amatora azogenda neza canke ibitagenda neza ndi umu- ndi umukandida mu bandi nagiriwe ibakwe y'uko ivyo natanze vyari bikwiye hanyuma nkemerwa ah, n'amategeko y'uko nshobora kwitoza Ah, ico ni ca mbere sindi mu batunganya amatora kubw'ivyo tuma twizera ko bazobikora neza aho aho bageza mu aho bamaze ku ivyo tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biriko biragenda neza Ah, naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri ico kibazo wabajije ah, je nibaza yuko akarusho kariho ku wigenga aka mbere ni uko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma ah, uza aho umusanga ushobora kumutuma ko ufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere canke agashobora ah, kugu- kuguserukira no mu ntwaro y'aho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijanye n'agace usanzwe ubayemo rero eh, nibaza ko ah, ko wise akabirya eh, ni uko jewe eh, mu gihe cozogera co kwiyamamaza muzoba muzi nzo uburyo na- nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushiraho ibiro by'abantu bakora amasaha mirongo ibiri n'ane bitegura kwakira ibyifuzo n'ibyiyumviro bivuye ku bantu cyangwa abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagera ico mbaza cyangwa nshobora kubaserukira cyangwa itegeko kanaka nshobore kuba numvise ibyiyumviro byavuye mu ah, muri abo bose bashoboye ku- kunshikira rero ingufu cyane cyane ziba zo gushira kumviriza ah, abarundi n'abarundikazi ibyifuzo bafise ku bijyanye ni- n'ibibazo bisa gucamo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ibyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashobora gutorera umuti mu mwanya mutoyi ah, bagashobora kuronka umu- umuntu ashobora kubahuza baka- bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane ah, n'ingene abantu baba bazi ku ntonde ah, kubera ko icyo gihe ubuze uwo muntu ubuze ico umutuma icyo atashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo ah, wari uzi uwo ari we ushobora kumushikira jewe rero hazoba hariho abantu bafite inimero ya telefone dukorana bambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafise ikibazo imutambu hari abantu bafise ikibazo mwisare kumbure wobabariza mutanteri cyangwa wabariza ah, mu nama umushikiranganji kanaka ati umushikiranganji kanaka ati iki kibazo ko kitatorerwa umuti ko amatara ya- yacitse iminsi myinshi habaye ikibazo ikihe kumbure n'ikibazo cumvikana muga habuze ukibaza mbega ko amazi yacitse muri katiye bizomara iminsi ingahe umuntu akaronka umuntu ashobora gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kanaka cagoye abantu c'umwavu ah, bagomba kuza ku- kumbure hariyo ubwato bwagize ingorane umuntu akagira umuntu ama- am- abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza canke kuja mu rusaku ari bice biteza ingorane mu gihugu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na toma tomasi muri aho
muraho neza yego muri higa toma
ndi muri malawi mu gisagara cya burantaya aha ni byiza cyane rwose murakurikira neza iradiyo y'ijwi ry'amerika cyane kabisa ni byiza Ah, akandi kazina ninde toma nitwa tomasi bukeye bukeye duga ku ijambo ikibazo Yeah.
cy'icyumviro Eh, ubwa mbere reka nshimire uwo mushinga ntahe ku cyumviro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga Mhm.
Eh, ubwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka ko zomutuma hamwe imana yozomufasha ibyo ariko aranira akabishikako ni byiza cyane rwose yego nibyo eh, turazi uko abashingamateka mu gihugu iwacu basanzwe bajyaho n'akazi bakora rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye bajya mu nama nshingamateka nk'abaserukira abanyagihugu ahubwo ugasanga bashyize imbere politike cyane gusumba abanyagihugu bagiye baserukira Eh, icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe ni uko hamwe yozoshira mu nama nshingamateka imana imufashije yozoharanira ku itegeko rigenga uko abantu binjira mu nama nshingamateka cyane cyane abitoza ku giti cyabo bo byorosha gusumbya uko bimeze ubu kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashingamateka benshi baje bitoza ku giti cyabo icyo ni icya mbere ikigira kabiri ni uko bozosaba eh, muri leta bakagabanya uburusho abashingamateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo batura koyoko kuko turabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu hari ubukene hari n'ibindi hamwe rero nk'abanya- nk'abashingamateka bozohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no uburusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu reka tugerageze turabe ko ahantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza icyo nashaka gushikiriza ni ubumenga cyari icyo mwakoze Murakoze- muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara
Eh, agashahara najya andi mapurime bihereza eh, donc bijya byose abashinga amateka baronka muri rusange kuko bari bagira ko ari abandi banyagihugu nabo barabatoye kandi baba bafite amikoro make murakoze bukeye toma reka mushyira ntahehe na himana diodone guhinyisha kuri ibyo bibazo
toma urakoze cyane ku bibazo byiza ubajije n'ibisubizo n'intererano eh, kandi ndamukiriza abantu ba burantayi muri malawi narashoboye kuza kubaramutsa ko muri we ntitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake nabonye ari ahantu hari abarundi benshi Ah, nizere yuko akaryo kashoboka nzosubira kuza kuramutsa abantu ba- abarundi bari hiyo muri malawi rero ah, ku bijyanye na ah, n'ivyo bishikirije wamengo warasomye imigambi ya- yacu dufise Eh, urumva urinze ubona ingene vya- bitugora kuza ku- kwitoza birinze gusaba ibice mirongo ine ku ijana kiza mu bintu vya mbere byihutirwa vyo kugerageza gusaba yuko vyohinduka kuko ah, in- intu- icatumye bishigwaho umuntu ashobora kucikeka ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga kuko igihe tworonka ah, abatari bake bigenga ntituvuze ko imigambi ariyo cireka kujamwo ah, vyotuma ah, kumbure bifasha kugira ngo ntihabeho gusa guharanira ah, ibyicaro canke kuza guharira gusa ibijanye n'ivya politike cane cane ku migambi itumvikana ko twaba tubona habaho guhangana cane cane icya kabiri uvuze ku bijanye n'ivyo vy'uburusho ah, ico nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cane biri mu vyifuzo vyacu no kuraba ingene ah, kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu biyumvira ineza y'aba- ya- y'abo bas- y'ababa batoye gusumba kwiyumvira gusa ah, ibyo bo bakeneye rero ibyo bire- urabibona yuko hari igihe ah, ah, naho karorero babwira usanga ni byiza nk'umushingamateka arashobora kuronka ah, icyo twakwita nka exoneration ku bintu abaguze kugira ngo ntarinde kuriha amakori mbwa hari igihe usanga haciye habaho no kurenza urugero abantu bakabi- bakabicuku- bakabikoresha mu kurenza urugero ugasanga bi- ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise Eh, nk'uko tuba turabona muri kino gihe ariko bashiramo ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa ariko ugasanga kumbura umuntu kubera ko gusa ari muri icyo kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafise uburyo gusumba ubundi muntu mu- akora ubuzi buto buto rero ibyo sinonda kubigarukako ariko nitihagera igihe ah, cyo kwiyamamaza uzobyumva yuko ah, tubishimikira ko yuko abaguharanira yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka bigafasha ineza y'abarundi bose kuko uyu munsi nibaza ko abarundi nka mirongo ibiri ku ijana aribo usanga bakoresha nk'ubutunzi mirongo umunani ku ijana bw'igihugu abandi ugasanga mirongo umunani ku ijana n'abakoresha mirongo ibiri ku ijana gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere rero namwe ndabivuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta gihinduka n'uyu munsi uburundi ni igihugu gishobora gutera imbere mu mwanya muto gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko imana yaduhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo giba gihagaze ingene ubutunzi butunganywa niyo urabye bije y'igihugu yonyine ingene iba yubatse ariko ubona ko hari utuntu twinshi tugihaze kandi ibyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze nibaza ko arizo bari mu nterano zotanga mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu murakoze reka duhe kandi ijambo ndabona akanya kari ko katujana duhe ijambo nshimira imana muraho nshimira imana murihega nshimira imana
ndi mu gihugu cya afurika y'epfo muri afurika y'epfo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ni icyumviro ndagomba guterera nabonye umwarimu yatangaje ku ntangamarara amuvuga ko aza kuganira ku bijyanye n'ingene amatora agiye kuba mu burundi nagomba gutera intege uyu muvandimwe agomba gufata akanya ko kwiyamamaza kabaye iyindi nshuro ya kabiri nagerageze kabisa namuhaye kuraje kuko mu burundi hari ibibazo byinshi uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politiki ihari ni politiki iteye isoni rwose ku buryo igihugu kitera gisubira inyuma bivanye na politiki politiki ikorwa nabi bigatuma igihugu gitera gisubira inyuma bigatuma abenegihugu batera bikuramwo uburongozi babwiyumvamo nabi kuri ubwo ndamuteye intege ntabandanye kabisa ashishikare imana imworohereze kumbure ashike ku ntego ariko gusa inkamba mwimbona azohava agira ni ibijyanye n'umugwi wa seni umugwi seni utegura amatora kuko seni niyo y'umugambwe seni defudeti sinizeye rwose ko hari ikizovamwo mu matora kuko baragerageza uburyo bwose seni bakayibwira ingene iza gukora ku buryo ibiharuro babikora bayihagaze hejuru bigatuma ibyari byatowe atari byo bitangaza rero ndabumva duga ku ijambo sozera
rero mu ndamake navuga yuko hatabanje gukosorwa ibijyanye na na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose agatogwasa baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amajwi barayatwara nicyo gituma n'ubu nta cyizere notanga ku bagiye kwiyamamaza kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi ngo batware igihugu mu ncamake nibyo byiyumviro nagomba guterera murakoze nshimirimana mushiya na he na himana diodone nshimirimana asa n'utizeye ukuntu amatora tumwanya mu rundi
nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushika kure atsa kubaho afite ibyizigiro bya kazoza atabaho gusa iminsi yose ahagarara ku biba byarabaye muri kahise cyangwa insiguro ashobora kubiha rero sinoja ngaha ngo nje mu byo kwiyamamaza ariko ndiyumvira ngo amatora badoyiba canke se nikorera umugambi ku butegetsi gusa canke iki ivyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho aba ahagaze nivyo ariko arabona canke ibintu byamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya ariko uyu munsi reka tugumane ibyizigiro y'uko bizoba biko bigenda neza kandi ko uko iminsi igenda cyangwa ibikorwa bimwe bizogenda kose ntizohagarara mu kuri kugira ngo uko bizoba byagenze abariko babyubahiriza kuko ni umugwi mushasha si wari uriho mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri reka tugire ibyizigiro y'uko udushobora guhagarara ugakora bikagenda neza rero nibaza yuko tutuhagara kuri kahise reka tutegure kazoza twizere ko bizogenda neza ntitwurangiza ikiganiro mushiga ntahe dodoni nahimana tutavuze cyane cyane uburongozi mwamye muvuga ubuhinga mwama muriko muratanga amatwa dusubira ejo bundi mwaronse agashimwe ka no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashuri mwahuriyeho n'abandi banyapolitiki b'abanyafurika bakomeye mugire ico mutubwiye kuri ako gashimwe
ego ibi bintu bijyanye n'iby'uburongozi si ibintu naho umuntu aba afite ingabire yo kuba umurongozi akaba yarabikoze mu gihe busanzwe ariko birasaba ubumenyi kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu byinshi muri afurika bisanga ibijyanye n'iby'uburongozi cyane cyane ibyo tuba tuganira leadership itagenda neza ni uko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kubikora rero njye nguma niga namwe ndabikora kuva kera n'ubu rero ubu dufite ubuhinga ngurukanabumenyi hoho biroroshe ushobora gukurikira ibyigwa uri mu burundu ukabyiga biva mu mashuri atandukanye ubu rero nariko narimaze igihe ndiko ndiga ibyigwa muri esiti yitwa pan african leadership institute ikaba ikorana na universite ya akra muri ghana mugabo kandi abigisha bakaba bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho rero nari nakurikiye icigwa c'uburongozi mu bya politike canke bita political leadership professional course uri kurigishwa n'abantu b'abaporofeseri babiminuje ariko kandi banabikora mu byo mu bice bitandukanye y'isi rero n'izi icyo kigwa cyarimo cyane cyane ibijyanye n'iby'uburongozi bwa politiki ibijyanye n'ibyo kuba abantu babizigirwa mu bijyanye n'iby'uburongozi ibijyanye n'ibya demokarasi ingene amaperesipe nyamukuru ya demokarasi ibijyanye n'ingene abantu bagira pipisi biridingi cyangwa ibyo gutuma abantu bashobora bashobora kubaka amahoro arama mu bihugu negosiyasiyo ingana abantu bahuza abantu bariko bari mu matati byinshi harimo ibintu byinshi bitandukanye amakuru atandukanye rero byabaye byiza nashoboye gukora ibibazo ndabitora rero muri uku kwezi guheze twarongoye impapuro z'umutsindo muri univerisite ya akara muri ghana turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza mirongo itatu n'umunani bariko bariga kandi basanze bafise ivyo basanzwe barongoye cyabaye ikintu ciza cane cane mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo nabaye nabishikirijwe n'umukobwa wahoze urongoye igihugu ca gana akaba ari we yaharaniye intara yo kwikukira umukobwa wa kwame nkuruma yavuze ijambo rihambaye cane ariko yasubira kutwibutsa bariya abantu baharaniye intara yo kwikukira muri kahise indoto bari bafise afurika yunze ubumwe mu gihe turiko turabona yuko ibihugu byinshi muri afurika bitumvikana gucanamwo rero byaba ari ibintu bitanga ibyizigiro cyane ariko kandi sinahejeje n'ubundi abandanya kwiga hariho andi makuru ndiko ndiga mu bijyanye n'iby'uburongozi kugira ngo umuntu ntapfe gukora ibintu gusa uko abyumva ariko abikora abifitiye ubumenyi abifitiye n'impamyabushobozi ni byiza cyane rwose turabona n'ubutumwa muri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri facebook jix gix we yagize ati uyu mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije uyu ni intwari arashoboye n'ivyo amaze gukora ivyo amaze gukora bizomuvugira viane viane jm w nawe ati ni byiza kuba atanyuze mu mugambwe kuko hariho imigambwe idakora neza ayo ni amwe mu majambo ariko arashikirizwa kuri facebook n'abanywanyi bacu b'iradiyo ijwi ry'amerika mu gusozera mu kanya gatoyi dodone nahimana ndashaka mutubwire mwarigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntivyagenze neza murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato umunota umwe
ikigwa twahakuye ni uko bwa mbere hoho abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe cy'uko bifuza kumenya imigambi abantu bafitiye batagicara kujyana n'ibishobisho ikintu cya mbere kiryoshye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri narabonye yuko ibintu by'amacakubiri y'amoko y'intara byagabanutse cyane mu gihugu kumbure ntibyaheze ijana ku ijana ariko byaragabanutse cyane rero byatanze icyizere y'uko bizogera igihe bigatakaza uburemere byaba bifise muri kahise ikindi kigwa ni uko byampaye akajya gushobora kuzunguruka igihugu cyose nkashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho ugasanga iyo turiko turavuga ingene igihugu kimeze kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa mu gisagara ca bujumbura mu bisagara bitandukanye urabona yuko hariho ibintu bimwe bimwe ngendegwa ko bikwiye gutorerwa umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoya rero ikigwa ni uko bwa mbere ho byampaye icyizere yuko uburundi buzoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi kandi inyishu zigashobora gutorwa abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoya abarundi rero baracafise umutima wo kwifuza kubana mu bumwe mu rukundo kugira ngo bashobore ubumwe urukundo ni yo nkingi y'amahoro mu nshingantahe diodone nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye ndazi ko kanya ufise atari kanini ndashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na nadi yataha yadufashije kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri saga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza